hello oh my country people. how una dey my people, i dey greet una according to una time oh hmm my country pipo oh no be small thing oh um as i dey me wey be sabi morning gist and i still be naija news and gist tv i just dey oh some of my subscribers dem don come dey tell me some kind things say ah maureen oh we hear say queen naomi dey palace oh we hear say queen naomi dey palace say because of queen naomi my people. The thing when they dey ground be say they say gist when e be say they dey ground wen e be say they talk, say only of ife because of queen naomi pursue other oloris them. say make dem comot for the place where they stay. stay say don't arrange um, olori quarters for them. <laughs> hey bloggers oh bloggers eh, ara agba bloggers hey my people some person dey person dey hear in fact eh i don't just feel love, ah ah like seriously e gets some kind e gets some kind news where be say e go come out like this, eh my people before i go even start to the talk make i just gist una the gist before i go begin the divert so this particular um subscriber just come dm me say ah maureen oh, you don't hear within the talk say say you want to confirm this thing We want to find out whether this thing actually true say because in notice me and boss eh, if we carry this like this, the gist they be true so you want to know whether this whole thing are true wey we say they say after queen naomi birthday after queen naomi birthday only of ife come eh, eh, bring queen naomi back to the palace come back queen naomi queen naomi come finally agree after queen naomi done, tok say she no won't come to the palace with too much eh, pleading and coercion she come finally agree she come come back to the palace so as e come back to the palace only of ife now no want say all that oloris all those end time oloris with queen naomi paths cross Now so he con go arrange the place where he say say make dem he con e name the place say um olori quarters <laughs> olori quarters say make all of them, make dem park go that side so <laughs> my people hey jehovah gist say make dem park go that uh, olori quarters dem so because of queen naomi so mary come blow hot dem come say mary come blow hot say for what mary come oh urgent meeting na wetin they talk o oh, as in The person will be saying he come meet me, they tell me this thing, was just discussing with me, was telling me exactly what um, she heard and then what has been trending. So to confirm from me, now make i they tell una this world though exactly the way be say the person they tok before i can really touch light the main the meeting. so because con say um, as queen don't come back with tadenikawo say only if you come tell or olori say ah This place no go contain them with im real wife wey be queen naomi say so make them go um, quarters go stay say uh, oni of ife They arrange arrange olori quarters for them. so the thing just verse dem well we so um, queen mary come hold urgent meeting come hold urgent meeting o toby was there di only person that was not even there na be ashley and ashley ashley as una say ashley so ashley no go even be part of dat kind meeting she go no agree to be part of dat kind meet una know say ashley kpakpa she no dey stay palace so she dey uk so dat thing no really concern her too much like dat her own na once once dan she dey come for visit so dat period wen she come for visit her own be say only of for go give her maximum attention being that she just come back from UK say so hmm. as Ooni of Ife come um, tell dem make dem pack go their quarters na im dey come say they no go go Mariam come hold meeting come say na Mariam na carry the meeting for head though. dey hawk am like gala like carry am for carry the matter for head like government work say as he come come meeting dem say Ronke was present Tope was present um wetin dem dey call am toby was present all of them dey come sit down na and I first start with the gist o come say uh, say actually this whole thing is becoming unbecoming say person dey dey dey dey person don go stupid pass don be stupid abi person don go eh, foolish pass don be foolish say e no possible co possible say rara say why e be say oni of ife go because of queen naomi come dey downgrade dem come wan turn dem to monkey grade come wan tell dem to low profile and dem dey marry king people wey be say dey marry king dey suppose to be up and doing say wetin dey shele wetin dey happen say dis thing wey be say kabiyesi dey do is it good say so na because of queen naomi dem make kabiyesi go come belittle dem come tell dem say make dem pack go quarter. so when dem dey talk this matter the last the second to last wife which is the ronke ronke come dem say ronke come come out come, come stand up come dey ask Mariam say wetin be the issue now whether the place wey be say kabiyesi give dem is it is it good or is it not good say wetin be the problem because kabiyesi no wan wahala He just want una know say eh, na wetin um, na so dey say ronke talk ronke say una know say queen naomi na oni heartbeat oni of ife blood tonic oni of say so the place where be say they say make they go stay is it that e no fine or e no good say im wey be say she be ronke eh, she don't get wahala with where as far as saying inside that palace she don't get any problem with wherever she go stay she go stay so long as the place is habitable na if to say na where crocodile or elephant or all those uh, animal dem dey stay and im give them. e for different but this one onorisha oh don already arrange the place prepared uh, make everything comfortable which one body they prepare, mariam if onorisha oh send me dem pack go the place where be send me dem pack go eh me they go there go stay na wetin be the thing eh what is so special about the, the after all this place where they pack go na new place say a new place so so he can be the cocoa of this whole matter when he be say e can be like say person go buy on top of her. so I eh, say at this her age she not dey for all this all They eh, eh, do this today do not do this. say him, they live a quiet life even as im they marry oni orishe oni orishe do a favour be a favour am in find uh, eh, favour in the sight of kabiyesi say because this thing where be say mary they the rake dey rake other ayabas line up oh, they they wait because they they wait They cannot wait for for for them to leave so that they will come in say I see this marriage where be say god take favour up for this 50 years where she be He say she cannot take it for granted say her hand no dey her leg no dey tomorrow morning she go pack her load go where dem say make she stay so long as di place dey habitable she go stay so as um, ronke tok dat word um, wetin dem dey call am tokpe That one come stand up come say actually wetin mira dey talk Now the writing na eh, and dey talk that one support Miriam that one say my people no na the Jesus wey be say hey, all this Jesus so wey be say i dey gist una na talk say dey e happen no. me now, i come say okay the person wey be say e can't tell me this thing I say say see waiting some bloggers they talk say dem hear am all those kind of thing <laughs> my people me as i dey here so i no if dem say make i chook my mouth for dis matter i go say every to everything there is time and season now wey be say this person dis rumour don dey go like this? dey go like this. na so my i come carry my phone na so i come call contact call call call eh, make investigation make investigation we come find out say no no be queen naomi o oh, queen naomi no dey palace o oh. queen naomi no dey palace at all Ooni of Ife celebrate one of the daughter birthday today so according to report they say that birthday wey be say he celebrate im daughter today um, a lot of the Oloris they are not happy they are not happy say so only of Ife e reach this e daughter he come start to dey celebrate meanwhile Queen Naomi do birthday He secretly wish her happy birthday we hear that matter we do hear like say we no hear am my people o oh, so the cocoa of this gist now because it all this video don be too long and una e be like say una never say get this gist say na story because oni of ife cannot tell his oloris dem make dem go quarters the olori quarters dem say the place where all of them dey stay they are very very comfortable wherever they dey stay and if queen naomi is coming back to the palace she will come and her party no go cross their path say she im go prepare uh, queen naomi own apartment say so those one wey be say dem dey carry as rumour na rumour no be true alright my people. in case you never share uh, you never subscribe to this channel abeg make you subscribe you can share this video have a nice day bye